Qophiitaan tudda seerii barnoota qubee afaan Oromoo irratti fuuleeffate Oromiyaatti ittiin hojjechuu jiranii jedhan seerii tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiir jedhan kun faalamaa hedduun dhufuu jiralle Dr. Tolaa Maariyaam Fufaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaaniitii fi ogeessa xiinqooqaati warra jijjiirama tartiiba qubee afaan Oromoo irratti hojjete keessaa tokko pirojekti sun irratti hojjete keessaa nam tokko marii kutaa lammeessootaa har'aatti dabarraa namoota dubbise.
Dooktar Tolamaariyaam mana warra isaaniif mana barnootaa gidduu daangaan guddaan hin jiru galaanni guddaan hin jiru mana warra isaaniitti suma dubbisuun salphaa ta'eef yeroo gara mana barnootaa dhufanis suma salphaa sanaan jalqabaniitu gara ulfaataatti deemu mana warra isaanii jiru taanaan aafaa baafaatu salphaadhaaf taanaanii ammuma lafaa kaanii mana barnootaa yeroo dhufan immoo wanni biraan isaaniif salphaa ta'u danda'a.
Elaa asirratti waan hubachuu qabdu tokko jira tokko aafi baarraa jalqabu jechuun. Qubeewwan afaan Oromoo jabaataaf laafaa dheeraaf gabaabaa ta'e gara shantamii torbaatu jira. Kanaaf kan shantamii torbaa kana abaa caadaatiin illee haa ta'u lafa kaa'imee tartiibessiitii barsiisii salphaarraa hamma cimaattu tonsiin jedhe waan ati jettu rabbaa beeku.
Salphinniif ciminni maaliirratti hundaa'a?
Tokkoffaa nuti ulaagaawwan shanan kun kan ta'ani riisarch beeksiidha. Haay firiikweensi saawundii daddabalee kan dhufu saawundii sana adda baasiitii jalqabsiisi. Riisarchi beeziidha kun sadarkaa addunyaatti malee sadarkaa afaan kanaa afaan kanaa kan jedhu miti sammuun namaa akkasitti qabata.
Firikweensi yeroo jettanii maal keessatti deddeebi'ee kan dhufu.
Gara dubbisuutti yeroo deemanii qubee si'a baay'ee daddabalee barruu keessatti dhufuu danda'u haay firikweensi saawundii sana adda baafta tokko isa sana jechuun egaa barattoota gargaaraa jechuudha kan caalaa dhaggeeffatanii kan caalaa bocamee alaalan sana lammaffaa. Qubee bocni isaa yookiin foormiinsa simplii ta'e kan lamaan itti fiddee jalqabaan barsiifta. Sadaffaa ambigees kan ta'e immoo ijoollee sammuu isaanii ijaa waliin dha'uu fi fakkeenyaaf daa fi baa kana walitti aansitee barsiifte. Daa itti agarsiifte kun maali yoo jette baa jedhu. Baa kana itti agarsiifte kun maali yoo daa jedhu. Kanaaf warra akkasii kana ambigees leetarsii kana walirraa fageessii fidii jedha. Ulaagaa kana riisarchi beesdii kan ta'e. Daa'imman keenya rakkoo keessaa baafna jenneeti kana lafa keenya xixxamanne jechuudha.
Tole Dooktar Tolamaariyaam gara gaaffii kottaa nutti hin ce'a. Yeroo jijjiirraan akkasii ta'u singaa laati wayya jettaniittu ijoolleen bakkuma fedheeyyuu haa baadhaan jalqabu kunne ofuma isaayyuu gaaffii guddaa kaasa waa'ee laaf aaf baa gidduu jiru kun. Kanayyuu haa ta'u mee waan sirriidha jettanii yaaddan waan qorannaatti hundaa'e jettanii yaaddan kana sirna barnootaa keessatti geddaruudhaa fi duraa. Barattoonni warri barattootaa sirriitti hubachuu qabu. Uummatichi inni aadaa isaa barnoota isaa sanas qabatee jiru sirriitti baruu qaba. Kana ibsuu fi barbaachisa. Deebii uummata irraa deebi'u dhaggeeffachuun barbaachisa. Warri ijoollee irratti walii galuun barbaachisaadha. Maaliif ijoollee isaanii irratti mirga kan qaban abbaa fi haadha ijoolleeti. Itoophiyaa keessatti yookaan Oromiyaa keessatti qofa miti bakka fedhettiyyuu sirna barnootaa keessa warri ijoollee qooda guddaa qabu. Kana eegdanii. Gaaffii dhiyeessitanii irratti mari'atamee irratti dubbatamee mormii yoo qabaate mormiin irratti dhiyaate falmamee warri ijoollees ijoolleensi dhaga'aniiru yoo hin goone ta'e maaliif gootan akkasitti.
Gaaffii bareedaa gaaffii gaarii na gaafatte yeroo hojjennu abbaan dhimma ministeera barnootaa fi biiroo barnoota oromiyaati karaa beekumsaa moo RTI keessaa namoota dhufan namoota biyya addunyaa keessaa dhufan nutis jirra beektoonni afaanii namootni afaan beekan. Wal bira teenyee erga qopheessinee booda maaltu ta'a sadarkaa adda addaatu jira. Sadarkaa tokkoffaan erga qophaa'ee booda namoonni amantaa keessa jiran, namoonni saba bakka bu'aniiran, namoonni siyaasa keessa jiran, beektonni ta'an waamamaniitii kitaabni kun isaanitti dhiyaata. Abbaan ijoollee keessaa filatamanii. Erga itti dhiyaatee booda qubeessaan laalama. Barruun barreeffameeru achi keessatti fakkeenyaaf aadaa uummataa wajjin ni deemamoo hin deemu. Qubee duwwaa miti kan achi keessatti barreeffameeru. Fakkiin jira. Fakkiin uummata Oromoo bakka bu'amoo hin bu'u. Aadaan uummata Oromoo kabajameera moo hin kabajamne? Gaaffii kana kaasaniiti al meeqa jijjiirameera? Namoota biiroo barnoota Oromiyaa too gaafatte. Erga kana bira darbee booda mana barnootaa deemee mana barnootaa bakka hundaa miti saampiliin deemeeti barsiifama. Barattoonni hin ilaalu, barsiisonni hin ilaalu, barattoonni fuudhanii galanii maatii isaanii wajjin mari'atanii deebisanii fidu. Meetodoloojiin maal fakkaata? adeemsa sagalee fi mongaluu irratti mariin gaggeeffama haala kanaan taasifamaa tureera.
Uummanni dhaga'eeraadha kan isin jettan.
Uummanni dhaga'eera. Kan sobsiisin egaan kun saampiliitiin itti gaafatamnu biiroo barnootaa namoota walitti qabanii fidu mariisisu mana barnootaa nutu saampilii fudhatee deema riisarchiin irratti gaggeeffama piroosisii kana waggaa tokko guutuu erga fixee booda kitaabni kun ba'e guutummaa oromiyaa duwwaa otoo hin ta'in afaanota dhimmi kun haala kanaan irratti gaggeeffame keessatti leenjiin dhimma kana laalu barsiisota bakka aanaa aanaatti kenname ammallee maaltu ta'aa jira eer kan jedhamu jira ameerikaan institute of research kan jedhu adeemsa kana jalqabaa qabee hamma dhumaatti maatiin karaa kam deeggaruu danda'a haala kana jijjiirtan qubee jijjiirtan fooyya na fidee moo hin fidne amma gaggeeffamaa jira.
Garuu Dooktar Tolamaariyaam dubbiin guddaan eega ta'e booda attamitti hojiirra olaatu hin ta'in utuu hin ta'in dura utuu kitaabonni baay'een hin maxxanfamin dura warri ijoollee dhaga'anii ijoolleen isaanii maal barachuuf akka deeman jijjiiramni kun maaliif akka inni ta'e amansiisaaf ta'uu dhabuusaa irratti dubbatanii warri ijoollee eega. yaada sana fudhatanii malee kuni irratti jiksuu hin ta'uyi bakka biraa biyyoota biraati kan ta'u akka kanaatti miti akkamitti akkas gochuu dandeessanidha amma gaaffiin ani qabu.
Waan ati jettu akkuma jirutti too fudheera. Namni morma jechuu kooti miti. Garuu rakkoon ijoollee irra ga'eeru kunoo kiraayisisidha. Tuma teessee ilaalte maal ta'e sitti fakkaata. Barattoonni kutaa afur ga'anii qubee tokko dubbisuu hin dandeenye jedhii yaadi. Kana warri barattootallee beeku. itti dhaga'ameera. Rakkoo kana keessaatti barattoota baasaadha gaafattamu barattoota as keessatti dhiifteeti ammas qubee tokkollee dubbisuu osoo hin danda'in saba mariisisuu deemtamu kamoyya.
Maal isinitti fakkaate tokkoffaa rakkoon ijoolleen amma kutaa afuritti wallaaluu dura warri ijoollees ijoolleenis amanuutu irra jira. Faaktarii adda addaa jiraachuu danda'a. Tartiibni ittiin dubbisaniif barreessan tartiibni qubee. Jijjiiramuudha kan jedhu kana.
Jijjiiramaa miti kaammaa kun ijoollee keessan dubbisuu fi barreessuu akka danda'an taasisuudha jechuudha malee.
Maal isinitti fakkaata Dooktar Tolomaariyaam inni dura jalqabames callumadhee lafarraa hin kaane yeroo barnootni yeroo jalqabamu biyya kam keessattiyyuu achi booda yaadii fooyyessu adda addaa dhuguma dhufuu danda'a. Isa duraa kana yeroo geeddaran garuu tokkoffaa rakkoon kun dhugumatti amma ijoolleen. afur yeroo ga'an dubbisuu dadhabuun isaanii sababa qubee kanadha sababa bakka itti dubbisan kanadha tokko gaaffiin tokko sababaaleen kan biraan jiru moo hin jiran sumamma sinnaa ibsitan kanatu furmaata ta'uu danda'a hin danda'oo ta'e sababaaleen kan biroon maal maaltu jira sababaalee kanarratti warri ijoollees ijoolleenis amantaa qabaachuutu irra jira jalqaba eraa jijjiirreerraa kun hin fooyyaa jechuurra.
Ilaalchi kun ilaalcha adda addummaa ta'uu danda'a. Maaliif nuti kan kaane rakkoon kun jira. Rakkoo kanaaf furmaata karaa kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaatiin kaana. Barattootan barsiifna. Barsiisotaaf leenjiin hin kennina. Maatii bira immoo kitaaba dabalataa qopheessaa geenya. Amma fakkeenyaaf Save the Children kitaaba barattootaaf kitaaba dabalataa qopheesseeti maatii bira ga'uuf kan deemu jira. Read koo jedhama. Ammallee irra jiru. Karaa kanaafi. Innati jettu akkumatti jettutti ta'ee ilaalcha gara biraa ta'uu danda'a. Kun sirrii miti jechuu miti kanatti jette. Garuu nuti rakkoo kana hiika jennee karaa kanaatti furmaata fiduu kan dandeenyu jennee kana deemne. Nuti karaa kanaatti amannee deebine maatii bira immoo hin geenya namni hundumaa beeka jechaa koo miti. Dura garuu barattootaaf barsiisotarra haa kaanu jenneeti itti deemne.
Tole gara gaaffii koo gara biraatti an ce'a Dooktar Tolamaariyaam. Ijoolleen kutaa afur yeroo ga'an ijoolleen sadarkaa tokkoffaa jiran. Sadarkaan dubbisuu isaanii gadaanaa ta'ee hubannee jirra qorannaadhaan jettaniitu. Waa'ee qubee kana ala sababaaleen akka ijoolleen dubbisuutti hin cimne taasisan kabiroon hin jiranii qorannaan geggeeffame hin jiru moo kanumadha kan isin argattan bahiin keessan kanuma.
Ani argadhe hin jenne asirratti naa sirreessi. Qorannoo kana kan bira ga'e ministeera barnootaa fi eegiraadha. Early grade reading assessment isaantu bira ga'e. Kan isaan lafa kaa'anii tokko rakkoo sirna barnootaati jechuun. Qajeelchi barsiisaa fi kitaabni barnoota waan sirraa'uu qabudha. Kanaaf fooyya'e jechuudha. Lammaffaa leenji barsiisota. Barsiisonni hammam beeku waan barsiisan sana. Meetodoloojii ittiin barattoota barsiisan beeku moo hin beekan. Kitaabni dabalataa jira moo hin jiru. Nuti kanarratti daangessineeti amma rakkoon adda addaa jiraachuu mala. Dalee tokko keessatti barattoota meeqatu bara. Naannoo sana keessatti rakkoon adda addaa jiraachuu mala. Garuu nuti fookasii kan goone irratti hojjechaa turre warra kana sadan irratti.
Garuu amma fakkeenyaaf barsiisota kan ilaaleen ammaan durallee asuma raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti beektota haasofsiisnee turre waggaa torba saddeet dura jechuudha. Barsiisaan tokko kutaa tokko keessatti gosawwan barnootaa mara barsiisa ka jedhudha ka jiru. Biyya keenya keessatti qulqullina leenjii barsiisotaa yeroo laallu ammam sanaaf gaadha maaliif biyya keessa jiru kana keessa taatoo biyyoota biraa keessatti kanneen sadarkaa gadaanaan barsiisanii namoota yoo xiqqaate baachilarii qaban yookaan maastersii qabanidha yuunivarsiitii keessatti kanuma barnoota sadarkaa tokkoffaaf jedhamee gosa barnootaatu jira barsiisummaaf kan leenjifaman jechuudha barsiisonni ammam qulqullina barnootaa leenjii argatanii kanaaf ga'oo ta'aniiti kan barsiisaan tokko kutaa tokko keessatti gosa barnootaa adda addaa. Akka barsiisu godhamee itti deemamaa jiru gaaffiin kun kakaa'aa ture kanaan durayyuu kanaaf deebii maal qabdu jetteen akka ekspertiitti.
Egaa asirratti dhiifama naa godhaati karaa beekumsa koo kaarikulamii qopheessuu irratti malee leenjii keessatti maaltu taa'aa jira piroofeshinii koos miti piroofeshinaalii yaada nama amansiisu kana jedhee sii kennuu hin danda'u namoota abbaan dhimmi ilaalu otoo gaafatte gaarii natti fakkaata.
Tole ogeessaa sirna barnootaaf afaan xinqooqaa. Barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee Dooktar Tolamaariyaam Fufaa ibsa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomfadha.
Carraa kana naa kennitanii maddinaa ta'uu keenya baay'ee na gammachiiseera ulfaadha.